iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bwakeye neza ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu tudatinze amakuru yo hirya no hino ku isi aroyizi bigira imana umwanya ni uwawe
mwaramutse tomasi ishyirahamwe impuzamakunguni ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko ibifungurwa nka byose byaryo byasahuwe mu bubiko mu buraruko bwa etiyopiya ibi byatumye oni ica ifata ingingo yo guhagarika gutanga ibifungurwa mu bisagara bibiri byo mu buraruko ari byo desi na komboruca byigaruriwe n'inteko za leta muri iyi ndwi nyene umuvugizi wa oni stefan dujarike yavuze ko byibwe n'abarwanyi b'umuhari tplf uri kuragwanya leta ya etiyopiya hamwe n'abanyagihugu bawufasha muri urwo rugamba dujarike avuga kandi ko ku munsi wa kabiri n'ejo kuwa gatatu amakamyo atatu ya pamu akoreshwa mu gutwara ibifungurwa yanyurujwe nayo mu ntara ya amhara n'abasirikare bayikoreshereza mu bikorwa byabo bya misi yose tukivuga kuri oni nyene abasirikare indwi bamuka muri togo bo mu nteko za oni zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri mari barishwe ejo ku munsi wa gatatu igihe imodokari yabo yaca ku gisasu catezwe mu ibarabara hagati na hagati muri ico gihugu umuvugizi wa oni stefan dujarike agaruka avuga ko yabwiye abamenyeshamakuru ko abandi basirikare ba togo bo muri izo nteko nyene bakomeretse cyane muri ico gitero cabereye mu ntara ya bandiagara nta muhari n'umwe wigambye ko ariwo wakoze ico gitero muyavugwa hanze ya afurika abategetsi b'ubufaransa ejo ku munsi wa gatatu bararekuye umugabo bafashe ku munsi wa kabiri yakekwa kuba yaragize uruhara mu yicwa ry'umumenyeshamakuru jamal kashogi yamuka muri arabiya saudite ubufaransa bwavuze ko uwo mugabo azwi ku izina rya khalid al otaibi bamwihenze ko igihe yafatwa n'igipolisi ku munsi wa kabiri ari ku kibuga c'indege c'i paris ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko ku munsi ku munsi hatangwa amakuru ku ngaruka ubwoko bushasha bwa covid 19 omicron bushobora gutera ariko oms ivuga ko hakiri kare kwemeza ubukari bw'uwo mugera kuva ubwoko omicron butowe muri afurika y'epfo mu ndwi zibiri ziheze buramaze kugaragara mu bihugu mirongo itanu n'indwi umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyehusi avuga ko omikrone isa n'iyandukira cyane aho muri afurika y'epfo abayanduye biyongera ku muvuduko munini ugereranije n'ubwoko delta bwayitanguriye ariko yongeye koko hakwiye ubushakashatsi bwimbitse kugira hashyikirizwe amakuru atomoye kandi yatohojwe neza kuri ubwo bwoko tedros agasaba ibihugu kwirinda icyo yise ingendo zo gukumira abandi mu kugara imbibe ku bihugu byo mu bumanuko bwa afurika ahavugwa ko ariho ubwo bwoko bwatanguye kugaragarira ariko hari n'ibindi byemeza byerekanye ko omikrome yari ku mugabane wa buraya imbere y'uko umuntu wa mbere atogwa muri afurika y'epfo hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden kuri uyu wa kane arahagararira inama mpuzamakungu kuri demokarasi ni inama ibera ku buhinga bwa videwo yatumiwemwo abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi abo muri sosiyete sivile hamwe n'abo mu gisata c'abikorera utwabo irabira hamwe ugushyiraho urupapuro rw'inzira rwo kunagura demokarasi ku isi no kurwaniriza hamwe abayibangamira ibihugu byatumiwe muri iyi nama birenga ijana birimwo ibigendera kuri demokarasi n'ibindi bitari bike bikirangwamwo intwaro z'igikenye abasesenguzi mu bya politike babona ko iyi nama ari akaryo ka perezida biden ko kwiyegereza ibihugu kugira bagwanye neza intwaro z'ubushinwa hamwe n'uburusiya bidacana uwaka na leta z'ubumwe za amerika
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti banywanyi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho ku maradiyo yanyu mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi perezida silvestre ntibantunganya yabaye umuhuza w'akanama ka leta abakozi n'abakoresha jewe rero mu kibanza c'umukuru wo mugwi ico nkora no kuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyene bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo perezida ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu mu burundi kandi ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakore n'amatagisi obr ejo cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakori naho mu rwanda umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu uramagana ihohoterwa abakobwa babuvukanye bakorerwa mugume hafi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane muri kumwe na thomas kamirindi duhere rero mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yagennye perezida silvestre ntibantunganya nawe wahoze atwara uburundi ku buyobozi bw'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati ya leta abakozi n'abakoresha mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na perezida ntibantunganye kuvuga yuko ari ibiganiro bihuza buriya imigwi itatu harimo abaserukira leta harimo abaserukira abakoresha hakabamo rero n'abaserukira abakozi umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukaba urimo abantu mirongo ibiri n'umwe hanyuma n'ibyo biganiro bikaba ibiganiro biraba imigenderanire hagati yo migwi ibiri mu by'akazi kugira ngo akazi kabe kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki cyangwa muri kiriya ayo mabanga mujejwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman urumva umuhuza ombudsman cya mbere cyo tuvuga ni uko ari urwego rutegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ibyari byavuye mu biganiro byarusha uwo muhuza rero akagira ubushobozi egome hari n'aho usanga hasa hari n'ikintu gisa n'igisa n'ibyo kuko bavuga bati umurimo wiwe ni ugufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza umunyagihugu rusitwaye ariko ngaho urumva yuko ari imigwi ni ukuvuga abaserukira leta ni ukuvuga abaserukira abakozi ni ukuvuga abaserukira abakoresha bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare ko atangorane zotsa mu migenderanire yabo y'akazi canke iyo hagize ibyagoranye muri iyo migenderanire navyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro jewe rero mu kibanza c'umukuru wo mugwi ico nkora no kuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyene bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushike ku ntumbero mwishinze ni nk'ubuhe erega si ubuhinga bw'iwanje ahubwo ni ubuhinga bwabo nyene baganira wewe gusa ico ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa nayo handi jewe ibyo maze kubona mu biganiro ibyo ari byo byose ikintu ca mbere gikomeye buriya ugiye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu ngiye kumviriza uburyo dusangiye amabanga ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyinshi ku kibazo ukagenda ufise uwo mutima umaze kugira umutima nta akibuza kuri jewe yuko inyunshi ziza ziboneka ego hariho ubundi buryo umugenda amukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu mugabo cyane cyane icya mbere gikomeye ni ukugenda ufise umutima yuko atayina inzira atari ugufata iyo nzira yo kuganira iheza ikabafasha gutora inyishu ku bibazo muba mwabonye umutima kugira uyu mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe ariko murazi ko hari intabano nyinshi ingorane ku bwanyu ingorane uwe mu rwanyu ushaka kugira n'inkize ese ntuza kwitega ingorane novuga ngo nogenda gusa nizeye abantu ngira nti bazo ibibazo byose bazoba bazanye bonyene bizoza ari ibibazo bagira bateka tubirongereye igisho mu biganiro ico nkora ni ukugenda nizeza umwe wese ni ukugenda mbwira umwe wese yuko afise uruhara ukagenda mugabo kandi uraba ukuri aho ukuri kuko ujya kuganira naho nyene kugiye kudashingiye ku kuri ibintu ntibigenda neza hanyuma kandi ukagenda yuko ugiye kuganira icya mbere ugenda wisunga nk'aha hari iyo mibona yuko ikibabuza cyane cyane ari biraba ari imishahara cyangwa ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho ni ukugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo hanyuma ukagenda gusa ubafasha umwe wese gutegera icyo umwe arekuriwe ku ibwirizwa kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri icyo gihe bariko baraganira kuko murashobora kuza kuganira wowe wishyize mu mutwe uti ikigenda kirose naho ubu wundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyine nta buryo afise kugira ngo ace agishyira mu ngiro ikintu mwifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyo murwi ni nk'ibihe cyangwa ni nk'iki si iby'iwanje ahubwo nongera nti umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho ico bise mu gifaransa sha du dialogue novuga yuko ari masezerano yuko aba baganira ico novuga ni uko bonyene banyibwiriye tuyitangura yuko kuva batanguye kubishira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi n'abakoresha yagiye iba myiza gusubya bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvuga cyane rwose ubu usanga atakivugwa cyane mu burundi ndabanje wumva rero icyo gihe noshima ni ukuza ashimangira nkomeza tugakomeza koko ubu mutima wo kuganira perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze kuba mwaduhaye akanya ko gusigura iyo mirimo
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi ry'amerika tujye mu rwanda ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina buzasozwa ejo kuwa gatanu umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu uratabariza abakobwa babuvukanye uvuga ko bahohoterwa babashakamo umuti ni inkuru ya sumutakaboye insanganyamatsiko y'uyu mwaka muri ubwo bukangurambaga igira iti wiceceka rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri iyi nshuro yo kuzirikana iryo hohoterwa abafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda barasaba leta n'imiryango itari iya leta kureba uko yabashyiriraho umwihariko kuko bo bakorerwa ihohoterwa rirenze iry'abandi niko demo hakizimana uyobora umuryango w'abafite ikibazo cy'uruhu mu rwanda yabibwira ijwi rya amerika usanga umugabo aje akavuga ati barambwiye ngo turamutse turyamanye nakira sida barambwiye ngo turamutse turyamanye nakira umuvuduko w'amaraso barambwiye ngo uri umuti barambwiye ngo utera amahirwe tuza kumenya ko hari n'abatewe inda bafite abana twabonye ibintu tutari tuzi umugore ufite ubumuga bw'uruhu akatubwira ati ngewe iwacu bananzemo igitambo ku mashitani ndagira ngo mvuge ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa bafite ubumuga bw'uruhu n'umwihariko kuko ryo riba rifite intego hari gufata umuntu ku ngufu hari ukumuhohotera kuko jasita ushaka kumusambanya ariko hari no gusambanya umuntu uri kuvuga ngo nimusambanya ndakira indwara nimusambanya ndagira amahirwe hakizimana avuga ko batarabarura abakobwa n'abagore bahuye n'iri hohoterwa ariko mu turere turindwi bakoreramo abahohotewe ni benshi umukobwa twaganiriye ari mu kigero cy'imyaka makumyabiri yafashwe ku ngufu n'umugabo ufite umugore amutera inda amubeshya ko yifuza ko bazabana nk'abashakanye twahisemo kudatangaza umwirondoro narabyaye umugabo twabyaranye afite undi mugore ariko ngewe mba mbona ari umwihariko kuko abenshi ntabwo ari uko bagukunze ahubwo aba agamije kureba ngo uriya muntu nimusambanya ndebe uko bimera cyangwa ndebe nawe igitsina cy'uko kimeze baba bafite amatsiko ateye ubwoba kandi mbona ari imyumvire ko hari n'igihe ushobora no kunyura ku muntu w'umugabo ukumva arakubwira ati ntuzi nk'iki gikorwa ukirongoye ati wirirwana amashabu umunsi wose iri hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa n'abagore bafite ubumuga bw'uruhu rigera no ku babyeyi babo madamu mukansanga n'izina twahaye umubyeyi wabyaye abana batatu bose bavukanye ubumuga bw'uruhu yabwira ijwi rya amerika ko n'ubwo we ndetse n'umugabo we badafite ubumuga bw'uruhu babyaye abana babufite kuko natwe ntabwo twemerwa abagabo twashatse baraduta zibari induru mu rugo nguyu umwana abaye ikigo wa nyina ngewe byambayeho cyane byambayeho cyane cyane cy'umugabo arakubwira ati ngewe iwacu ntabwo ibi bintu bihaba yarambwiraga ati twebwe iwacu ntabwo ibi bintu bihaba gutangaza kuko ubu ngubu ngewe nta nyirakuratana bazi kandi bahari kandi nawe arahari niba umugabo akubwira ati ngewe uzarihire ibyo bizungu byawe ntabwo ucate turamugora abyara nyamweru abana ba nyamweru nicyo kirango cy'iyo karitsiye abakobwa ni ikibazo gushaka ntawe umushaka ko nta n'umukeneye icyo akeneye ni bya bindi yumvishe niya myumvire mike yifitiye ariko ntabwo amushatse kuko amukunze nanamushaka wenda yanamukunze mu muryango waho yashatse ntabwo bazamwemera ntabwo ati iki ni igice utuzaniye mu muryango izi mpungenge bafite ubumuga bw'uruhu ndetse n'abo babyaye bagaragaza nizo baheraho basaba leta gushyira umwihariko kuri iki cyiciro icyo dusaba rero ndahera kuri leta habeho ubukangurambaga buvuga cyane kuri iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bumvikanishe ko ari abantu nk'abandi mwumvikanishe ko kuryamana nabo bidakiza imyaku bidakiza ubukene habaho n'ubukangurambaga bwo kwinkurudinga abafite ubumuga bw'uruhu muri sosiyete babonwe nk'abantu ubu buryo bwo gutekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu arika impanuka arika iva hejuru ari umuntu wavutse kubera ko iwabo baterekera iyi myumvire mibi ni nayo ituma duhohoterwa cyane iyi myumvire ikurweho ubu usanzwe tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ukurikirwa n'iminsi cumi n'itandatu yashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe urasozwa itariki ya cumi z'uku kwezi kwa cumi na kabiri hizihizwa umunsi w'uburenganzira bwa kiremwamuntu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
dusubire mu burundi ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakore n'amatagisi obr ejo cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakori ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ikigo BR kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi kirashima ko abanyagihugu bamaze kwijukira gutanga amakori n'amatagisi ku neza y'igihugu mu kiganiro umuyobozi mukuru wa OBR yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutangakori Pacifique Munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka cumi iheze ico kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga amajana atatu na mirongo umunani ku ijana itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu umwaka uza ryerekana ko hazokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi igihumbi n'amajana indwi y'amarundi pacifique munyeshongore arashima ko uburyo ikigo ber kizotoza bungana n'ibice mirongo icenda ku ijana vyayo akamenyesha ko ari ikimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha uburundi bakuyemo akarenge cane cane imfashanyo zahora ziva i buraya na amerika yamara iryo yongerekana ry'amakori n'amatagisi hari ababona ko ribabangamiye akarorero niko ririheruka gushigwa ku mapikipiki n'imodoka aho guhera mu kwezi kw'icenda uno mwaka abatunze amapikipiki n'imodokari bariho amafaranga ari hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi amajana atanu canke umuriyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro vy'imodoka uku niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori kw'ijwi ry'amerika uburyo dufataho igiciro bavuze cya moto dimire amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri a senke mire umwe kuko ubukene ubunini bwinshi unakubwira turonke n'amahera y'amaviresema usanga bigorana
nk'ugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yiyongeye ko ku yandi twari dusanzwe turiha ku yo dusanzwe turiha turondera amadokima amatagisi n'ibindi ni nk'uruhombo kuri twebwe ni nk'amahera aje kutunanira rwose kuriha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibiva hanze y'igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka amapiyesi de hoshanje ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo ahubwo je ndatangara cane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idupfukamye mu nda ico bikoze umuyobozi mukuru wa Robert yabishuye muri ico kiganiro yatanze ko bokwihangana kuko ayo makori ariyo ateza imbere igihugu umutanga kori ko yotanga ikori atagonana aya makori abenegihugu batanga niyo agaruka akabasubirako niyo agaruka agafasha mu iterambere ubu buryo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara nibwo buzokubaka izo nyubako nibwo buzogura imiti amashuri ariko arubakwa igikuru muri ibi ni ukuraba ko ubu buryo tuba turi ko turegeranya bukoreshwa neza cyane cyane abafise ibikorwa bizana umwimbu bariko barakora gutanga ikori batagonanwa ikindi kiragishinga ikigo ber n'abagwizatunga bagicisha ibidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto iyi ni intambara ya misi yose ibiturire frod singaha mu kigo bere gusa iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake imigambi yarafashwe kugira dushobore kurwanya abo bakaboko haracaboneka uyu canke uriya agendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera ibyo igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi amajana atatu na mirongo icenda na zine n'ibice mirongo icenda na bitanu mu mezi atanu ya mbere y'umwaka uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i bujumbura ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi ry'amerika noneho tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida joe biden uyu munsi akoresha inama mpuzamahanga kuri demokarasi inama irahuriza hamwe ku ikoranabuhanga rya videwo abategetsi b'ibihugu bitandukanye ab'imiryango ya sosiyete sivile n'abikorera ku giti cyabo kuri iyi nama dukurikira inkuru ya patsi widakuswara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukurikira buri munsi amakuru y'ibiro by'umukuru w'igihugu maison blanche cyangwa white house mugenzi wacu temistokle mutijima yayidusemuriye arayitugezaho iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa bwana Biden ubwo yiyamamazaga aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi gukumira imitegekere y'igitugu gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira iyi nama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego madame Jane Saki niwe ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganire ku nzitizi ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi kurwanya igitugu kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu ntabwo bigaragara neza uburyo ibyo abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa mu gihe itazaba ari imyanzuro teka leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro madame Stacy Godard umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa Madame Stacy Godard yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora icyakora ku bwa mugenzi we Steven Feldstein umushakashatsi mu kigo Canada Endowment for International Peace wasanga iyi nama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje ibyo avuga ko ari ingenzi cyane ibyo akabihurizaho na bwana Christopher Walker umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye abategetsi bo mu bihugu bisaga ijana nibo batumiwe muri iyi nama birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza ndetse yewe harimo na leta zikirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House cy'i Washington bugaragaza ko ibihugu mirongo irindwi na birindwi muri ibyo bigaragaramo ubwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi mirongo itatu na kimwe byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice hakaza n'ibindi bitatu bitayubahiriza namba ibyo bitatu bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe nubwo iyi nama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyo abona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu Madame Stacy Godard ati guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'uburusiya n'ubushinwa no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande gusa bidatunguranye ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka korea y'epfo ibihugu nk'ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabyo ku bwa bwana Li Yucheng minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'ubushinwa iyi nama izabangamira ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu n'iyo ibihugu by'abazungu mu byiciro binyuranye byishyiramo byita ibindi ko bigendera kuri demokarasi cyangwa bitayigenderaho bigatunga agatoki imitegekere ya demokarasi y'ibindi bihugu by'umwihariko ubushinwa bwarakajwe cyane n'itumirwa rya tayiwani muri iyi nama bwo bufatikikirwa nk'intara yabwo ishaka kubwiyonkoraho muri iyi nama abakuru b'ibihugu bazashishikarizwa gutangaza ingamba zinyuranye zigamije kwimakaza demokarasi icyakora ntabwo bizwi neza niba izo zizashyirwa mu ngiro ku bwa bwana Steven Feldstein ibyo birashimangira uburyo Amerika igitsimbaraye ku iyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi icyakora ku rundi ruhande hakaba abakomeza kwibaza niba koko Amerika ikwiye kwakira iyi nama kuri demokarasi ugushidikanya kwabo bagushingira ku gitero cyagabwe mu kwa mbere k'uyu mwaka ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol n'abashyigikiwe ari perezida Donald Trump bashaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze gutakaza ubutegetsi bwa perezida Joe Biden wa Amerika buvuga ko ari ubwo bushobozi bwo kwemera inenge no guhangana nazo mu buryo bunyuze mu mucyo ingufu z'umwihariko ku bihugu bigendera kuri demokarasi iyo nama igamije kugaragaza radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika